mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza ni eugenie mukankusi hongeye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mwanya murayakurikira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi kaporal shefu jerome niyo nkuru wo muri polisi y'igihugu arafunze arazira iki
kaporari de polisi shefu niyo nkuru jerome yarabuze ibintu byinshi aranifatira mu gahanga aratuka inzego bijya yakoze ntawari yabimutumye niwe yitumye yambitse iceyi urwego kugeza ko yari kubikora uyu ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi desire ndikumana ubushinjacyaha umushinjacyaha mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha serge bramert yatangaje ko umwanzuro w'ubujurire wo kutaburanisha felicien kabuga ugomba kubahirizwa minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika victoria nuland ejo yagiye muri nigeri kuganira n'abasirikare bahiritse ubutegetsi mu kwezi gushize ntacyo byatanze amakuru arambuye ni mu kanya gato duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri etiyopiya ethiopian airlines yahagaritse indege zayo zijya mu mijyi itandukanye y'intara ya muhara harimo n'umurwa mukuru wayo bahidar kubera ibibazo by'umutekano fide niyo ngabo araduha inkuru irambuye sosiyete ethiopian airlines yahagaritse urwo ruja n'uruza rw'indege zayo kuva mu ndwi iheze mu bindi bisagara bitatu byo mu ntara ya Amahara bya Gonda, Lalibela na Desi. Mu itangazo iyo sosiyete yamenyesheje ko abagira ingendo n'indege zayo ko uruja n'uruza rw'indege zayo ejo kuwa gatatu ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu mu bisagara bya Desi, Gonda, Lalibela na Bahir Dar rwahagaritswe. Leta ya Ethiopia ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye yarafashe ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Amahara iriko iberamwo ingwano ikomeye iyo ngingo ifashwa amezi icyenda gusa inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye intego zo mu ntara ya Amhara zirimwo abagwanyi bashira inyungu zabo mu bwoko bw'abamhara bazwi ku izina rya Fano barafashije leta mu rugamba yarimwo rwo kugwanya inteko zo mu ntara ya Tigreya hagati y'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yamara imishyamirano hagati y'izo mpande zombi yaribonekeje mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed atangarije ko ashaka gusambura inteko zidasanzwe zashizweho n'intara zitari nke zigize igihugu mu kiringo c'imyaka cumi n'itanu irangiye abo mu bwoko bw'abamhara bashira imbere inyungu zabo babona ko leta ishaka kugabanya ingufu z'intara yabo ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya fano yariyongeye kuva hagati mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ivyo vyaratumye ibihugu vyo mu mahanga bitari bike bisaba abanyagihugu bavyo kwirinda kuja mu ntara ya amhara
nk'uko nari mbabwiye dutangira minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika victoria noland ejo yagiye muri nigeri avuga ko ibiganiro yagiranye n'abasirikari bahiretse ubutegetsi mu kwezi gushize bigoranye geoffrey mutagoma arakomeza iyi nkuru nk'uko yabitangarije abanyamakuru kuri telefone minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa amerika victoria noland yari iniyame abonana na musa salu barmu wishyizeho kuba minisitiri w'ingabo zahiritse ubutegetsi muri nigeri yari kumwe n'abandi basirikare batatu bo ku rwego rwa koroneri bamufasha muri ibyo biganiro victoria noland avuga ko leta zunze ubumwe za amerika yabagaragarije inzira bakwiriye kunyuramo ngo basubizeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi ariko ntibabikozwa yavuze ko amerika yaberetse ibyo bashobora gutakaza nk'imfashanyo mu by'ubukungu no mu bindi baramutse badashubije ibintu uko byari bimeze mu gihugu habaye kubwizanya ukuri cyane ndetse hamwe na hamwe bikagorana kuko amerika ishaka ko ikibazo cyarangira binyuze mu kumvikana nyamara baheretse ubutegetsi batsimbaraye ku buryo bifuza ko byagenda nubwo bihabanye cyane n'itegeko nshinga rya nigeri noland yaganiriye na bamu n'abo ari kumwe mu gihe cy'amasaha abiri ndetse na nyuma bakomeza kugirana ibindi biganiro ku ruhande ariko ibyo yasabaga byo kubonana n'umukuru w'abahiritse ubutegetsi abdurahman tiani na perezida mohamed bazoum babwambuye ntibabimwemerera
ubwongereza bwafatiye ibihano sosiyete yo muri irani ikora indege zitagira abaderevu drone n'abandi bacuruzi bo mu mahanga atandukanye baha intwaro burusiya mu ntambara burimo muri ukraine ibindi kuri iyi nkuru na diane ninahazwe muri rusange leta y'ubwongereza yafatiye ibihano bigera kuri mirongo ibiri na bitanu inganda n'abantu bakomoka muri irani turukiya belarusiya slovakiya ubuswise emira ziyunze z'abarabu n'uburusiya umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubwongereza n'ayandi makungu james clevery yavuze ko ibihano vy'ino ncuro biri mu bikarishe igihugu ciwe kimaze gufatira uburusiya yongera kandi asigura ko ibi bizotuma uburusiya bufise ibibazo vy'ibirwanisho butabandanya kubironka mu buryo bworoshe sosiyete yo muri irani yitwa paravar pars ikora utudege tutagira umudereva drone mu gifaransa n'indongozi zayo indwi bari basanzwe bari mu bihano bafatiwe na leta zunze ubumwe za amerika kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ibihano bishasha vyafatiwe impande zitandukanye zagirizwa gufasha uburusiya mu ntambara burimo na ukraine biziririza sosiyete iyo ari yo yose yo mu bwongereza kugira ico ikorana n'impande zafatiwe ibihano ivyo bihano bitegeka kandi gufatira ubutunzi bwose bw'aberwa n'ibihano buri mu bwongereza kuva uburusiya butanguza intambara muri ukraine ubwongereza bumaze gufatira ibihano hano amasosiyete n'abantu bagera ku gihumbi n'amajana atandatu ibindi bihugu bimaze gufatira ibihano impande zifasha uburusiya birimwo leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya
barakoze bagenzi bacu odiane nini nahazwe na geoffrey mutagoma hamwe na fide niyo ngabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi batugejejeho ni kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane ni amakuru y'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi umupolisi ufite ipeti rya caporal chef witwa jerome niyo nkuru afungiye muri kasho ya polisi ishinzwe ubugenzacyaha i bujumbura kuva kwa gatandatu ushize yafashwe harimo akangurira bagenzi be kutarya ruswa eroge wirikaneza araduha inkuru irambuye Jerome Niyonkuru afise ipete rya kaporali afungiwe mu gashoro k'ipolisi kijejwe amatohoza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yafashwe inyuma yaho ku minsi ya kane n'iya gatanu mu ndwi iheze nyene yari yabonetse ku mashusho ya video ariko agendagenda afise bibiliya mu ntoki abamubonye bemeza ko yari afise ico gitabo mvugamana mu kuboko kw'ibubamfu maze afata idarapo ry'Uburundi arizingira mu imerero ry'ukuboko kw'iburyo aha yari ahakorera igipolisi kijejwe umutekano wo mw'ibarabara kizwi nka PCR hari ku munsi wa kane
ibiturere byabishe ntagira umuzogendera nabo aba muri pesere amafaranga reka tubafasha kuko ibiturere murya muri imana irabizi aba muri pesere ibiturere murya imana irabizi imana irabantu byo anigende ubwire aba muri pesere bukeye bwaho yabonetse mu nyubakwa za meri ya bujumbura asemerera yunga mu ryo yavugiye muri pesere mwihane abasoma b'umwana muri meri mwihane
amakuru dukesha amasoko yo kwizerwa avuga ko kwa gatandatu yaciye atabwa muri yompi umuvugizi w'igipolisi kuri wa kabiri ku muhingamo yasiguye ko mu vyo Jerome niyo nkuru akurikiranwa ko harimwo kwambika iceye inzego Desire Nduwimana yambitse iceye urwego kugeza ko yari kubikora iyo abona yuko hari amakosa yabaye ewa ati genda murabe naka yagize iki niki niki niki agashiraho n'ivyemezo ariko ibyo umupolisi muto yavuze bisa n'ivyo perezida Ndayishimiye yashikirije kwa gatatu heze atahutse avuye mu bihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa yafatiye ku mahera y'umurengera abacuruza bo mu masoko ya kijambere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura batwe agera kuri majana atanu ku ijana hisunzwe bahora bishuzwa buri kwezi niko kubonera ko gusaba ko barenganurwa mwene doravira basitanteri mwese ivyo bintu ugasanga mutarabiheza igituma mutabikora nuko barya nyene bahibiturire mwebwe ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibibanza mw'isoko baharuhe neza kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri ba bandi mu rugamba rw'ubutunzi ni urugamba utarurwanye rwogo rurakurwanya inda ishonje irafise amatwi aharaye inzara hazinduka inzigo none baje ngaho o bakamvura bene igihugu ndiko ndarorera nitwa sebarundi bazonsinda mu bana banje mugabo mwumve ko ari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ivyo n'uwimana avugira pnbeg polisi cy'u burundi avuga ko ufunzwe yakoze akazi atarajejwe kandi ataba kamutumye si akazi yatumwe n'urwego rw'igipolisi rubijejwe ntiyakoze akazi yarajejwe si ujejwe ka kazi ko bwibutsamana mu gipolisi ekaye ntawe tuzi muri ibyo bintu siko kazi ajejwe kaporari de polisi shefu niyo nkuru jerome yarabuze ibintu byinshi mbere washaka aranifatira mu gahanga aratuka inzego si umugumutsi ni umuntu akomeye mugabo gushika kuri uyu mwanya ahubwo ari mu biro by'inyamiramabi ariko arumvirizwa ku makosa yakoze bijya yakoze ntawari yabimutumye niwe yitumye hanyuma akora n'ibitari byo yarenze amategeko abanyamategeko babona ko umupolisi ariko ararenganywa ijwi rya amerika ryabajije metre janvier bigirimana umukuru wa tournora page burundi umuntu arabye ifatwa n'imfungwa ry'uno mupolisi twavuga yuko hariho kumuhohotera kuko icambere ibyo yavuze ntiyabeshe ntiyabeshe kuko amaraporo y'aba amaraporo y'urwego rujejwe gucungera ibyinga n'amafaranga akoreshwa y'igihugu byo bita inspection general baramaze kuvuga ko atari gake yuko hariho ibyo kunyuruza amafaranga kurya ruswa n'ibindi ibyo rero bikongera bigashyigikirwa n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga nka za pariseme orikome n'izindi zikora ibyo yavuze yuko haribwa ibiturire mu bantu bakorera leta cyangwa mu gipolisi kaniye wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turindiriye yuko afata ingingo kuri abo bantu banyonora itunga ry'igihugu yisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u burundi ibyaha kaporari jerome niyo nkuru akurikiranwe ko bihanishwa munyororo uri hagati y'ukwezi n'imyaka itanu cyangwa kuriha ihadabu riri hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi ijana vy'amarundi ufunzwe akorera mu gipolisi cy'inyamiramabi akaba asenga muri imwe mu mashengero ya protestanti mu burundi eroje urikaneza ijwi rya amerika eroje urakoze amakuru yacu harakomeje urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahamije icyemezo cy'urugereko rwa mbere ko felicien kabuga atazakomeza kuburana kubera uburwayi temistokere mutijima araduha ibisobanuro ubujurire muri uru rubanza bwari bwatanzwe n'ababuranyi bombi ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa kabuga ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cyafashwe n'abacamanza ko kabuga atagishoboye kuburanishwa ku mpamvu z'uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dimensiya byemejwe n'inzobere z'abaganga ko afite ni mu gihe abunganira kabuga nabo bari bajuririye icyemezo cy'abacamanza cyanzuraga ko bwana kabuga yaburanishwa hakoreshejwe ubundi buryo bujya gusa neza nk'urubanza ariko ntihabeho guhamwa ibyaha inteko igizwe n'abacamanza bane b'urugereko rw'ubujurire ku bijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha yanzuye ko nta shingiro bufite ibyo inteko yabishingiye ku kuba mu bujurire bwabwo ubushinjacyaha bwarananiwe kugaragaza ko urwego rwafashe iki cyemezo rwaba rwarakoresheje ihame ry'amategeko ritari ryo cyangwa se ngo bugaragaze ko hari aho rwibeshye mu gusuzuma ibimenyetso ubwo rwanzuraga ko kabuga atagishoboye kuburana kubunganira kabuga abacamanza bo mu rugereko rw'ubujurire bahaye ishingiro ubujurire bwabo mu cyemezo cyabo bavuze ko basanze haba muri sitati ishyiraho urugereko rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yewe no mu manza zaciwe narwo mbere cyangwa se zaciwe n'inkiko rwasimbuye ntahateganyijwe ko uburyo bujya gusa nk'urubanza bwakwifashishwa mu cyimbo cy'urubanza nyirizina nk'uko abacamanza b'urugereko rwa mbere bari babyanzuye bityo urugereko rw'ubujurire rusanga ibigize ubwo buryo bw'imiburanishirize binyuranya n'ibiteganywa na sitati byemerewe ababuranishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ku bw'ibyo abacamanza b'urugereko rw'ubujurire mu cyemezo cyabo bakavuga ko basanze mu guhitamo ubu buryo urugereko rwa mbere rwarakoresheje ububasha rudahabwa na sitati igenga urwego ibyo bikaba bigize ikosa ryo mu rwego rw'amategeko ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyo gukoresha uburyo bujya gusa nk'urubanza mu kuburanisha felicien kabuga urugereko rw'ubujurire rugitesheje agaciro urugereko rw'ubujurire rwafashe icyemezo cyo kohereza iki kibazo mu rwego rwa mbere rwari rwaburanishije uru rubanza ruruha amabwiriza yo guhagarika imirimo mu gihe kitazwi kubera ko bwana kabuga atagishoboye kuburana urugereko rw'ubujurire kandi rwategetse inteko ya mbere yaburanishije uru rubanza gusuzuma vuba mu bushishozi ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya bwana kabuga urugereko rw'ubujurire rwavuze ko mu kugera kuri iki cyemezo rwazirikanye ko inyungu z'umuryango mpuzamahanga mu kuburanisha abantu baregwa ibyaha bikomeye by'ihonyorwa ry'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu rigomba guhuzwa n'uburenganzira bw'ibanze bw'uregwa rugasanga kandi iryo huza rigomba kugerwaho hagendewe ku biteganyijwe mu nshingano z'urwego urugereko rw'ubujurire rwanavuze ko mu gufata icyemezo cyarwo rwanazirikanaga ku bazize ibyaha kabugaregwa ndetse n'ababirokotse bategereje igihe kirekire ko ubutabera butangwa kandi ko kutabasha kurangiza amaburanisha muri uru rubanza kubera ikibazo cy'ubuzima bwa kabuga bibabaje icyakora uru rugereko rukavuga ko ubutabera bubasha gutangwa gusa binyuze mu manza ziboneye kandi ziburanishijwe hubahirizwa uburenganzira bwuzuye bw'uregwa nk'uko biteganyijwe muri sitati igenga urwego nkibutsa ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka aribwo urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwanzuye ko kabuga atagishoboye kuburana ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kumva mu rukiko inzobere eshatu z'abaganga zakoreye kabuga isuzumabuzima zikagaragaza ko afite uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dimensiya izo nzobere zabwiye urukiko ko nta mahirwe ahari ko kabuga yazoroherwa ko ahubwo uburwayi bwe bugenda burushaho kwiyongera uko iminsi ishira
urakoze mugenzi wacu uh, temisitokere mutijima umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha serge bramert yatangaje ko uwo mwanzuro w'ubujurire ugomba kubahirizwa mugenzi wacu venuste nshimiyimana yasomye itangazo rye umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramertse yatangaje kuri uyu wa kabiri ko yasuzumye neza icyemezo cy'urugereko rw'ubujurire ku birebana na Kabuga aragira ati icyemezo bafashe kigomba kubahirizwa n'ubwo bwose umwanzuro udashimishije yakomeza agira ati uyu mwanzuro watewe ahanini n'uko Kabuga yamaze imyaka myinshi yarihisha ubutabera yari azi neza ibyabaye mbere no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ariko yanga kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ngo yiregure ku byaha aregwa yafashijwe kwihisha n'umuryango we n'inshuti ze kuva muri kenya kugeza aho yafatiwe mu bufaransa umushinjacyaha bramertse akomeza agira ati ndazirikana abahitanywe na jenoside kimwe n'abayirokotse bamaze imyaka igera kuri mirongo itatu bizeye ko bazabona ubutabera nzi neza ko iki cyemezo kirushaho kubahahamura no kubakura umutima ubwo mperuka mu rwanda niyumviye ukuntu bari bizeye ko iburanishwa rya kabuga ryakorwa rikarangira aragira ati mbijeje ko urwego nyobora rutazahagarika kubakorera ifatwa riheruka rya Fulgence Kayishema rirerekana ko abakoze jenoside mu rwanda bazayikurikiranwaho mu nkiko zo mu Rwanda no mu bindi bihugu arangiza avuga ati umwanzuro wafashwe ushobora kuba udashimishije atari ko guharanira ubutabera ku bazize jenoside n'abayirokotse ntibizahagarara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urubyiruko rw'abanyafurika bagera kuri magana arindwi baheruka kwakirwa na za kaminuza zitandukanye zino muri amerika binyuze baragenda biyungura ubwenge ndetse n'ubumenyi ni mu rwego rwa gahunda yitiriwe Nelson Mandela yashyizweho na Barack Obama wahoze ayobora Amerika umwe muri abo banyeshuri cyangwa se muri urwo rubyiruko ni Iradukunda Katia Greta afite ishyirahamwe rya St Art House Greta hakora ibintu bitandukanye mu gihingwa cyitwa La Jacinthe do kiri mu byo abakurikirana cyangwa se impuguke mu bidukikije bemeza ko bibangamira ibidukikije undi muri urwo rubyiruko ni Chancel bamuhaye bombi baturutse mu Burundi Chancel araharanira uburenganzira bw'abana aratangira aradusobanurira uyu mugambi bajemo
Uh, Mandela Washington Fellowship novuga ko ari ni programme uh, aho uh, leta ya Amerika iha amahirwe ugwaruka rwo muri Afrika muri Afrika yo eh, munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ego eh. bakabaha amahirwe n'ugwaruka ruba rusanzwe rufise imigambi ruriko rurarangura bwo guteza imbere ikibano guteza imbere igihugu eh, eka nyine no kwiteza imbere ku ruhande rwabo mugabo ibintu bigirira akamaro aba- abandi bantu rero babaha amahirwe yo kuza kwiga ibijyanye na leadership n'uburongozi bwiza bakavyigira ngaha mu gihugu ca amerika mu ma university ateye imbere cyane ngaha muri Af- muri amerika bakabigisha ego ingene bashobora kuja nabo iyo ubumenyi bakuye ngaha kuja kubukoresha mu guteza imbere ibikorwa baba basanzwe bariko barakora mu bihugu baje bavamo Mm, nivyo koko urwaruka rw'abanyafurika rusanzwe ruriko rurakora ibintu byinshi cyane rwiteza imbere ruteza imbere ikibano cabo gusa babafasha gutera iyindi ntambwe imbere nk'uko bivuze kwisununura bakavuga bati hariho izindi nyigisho mushobora kuronka muri aya makaminuza yo hano muri leta zunze ubumwe za amerika uh, chancellor wewe rero nawe urafise umugambi wawe Yego.
Ah, batarakubona kuri instagram bakumenye uharanira agateka k'abana ba ntaho nikora ivyo vyatanguye gute ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere agateka k'abana mu gihugu cyacu cy'u Burundi Eh, nkaba ndongoye ishyirahamwe ryitwa hope for a better future riharanira guteza imbere agateka k'umwana cyane cyane umwana wa ntahonikora mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kuronka uburenganzira bwo kwiga mu kuronka uburenganzira bwo amagara meza kuvuzwa agwaye eka ndetse n'ibindi rero ivyo nabitanguye nk'igifise imyaka cumi n'itandatu naronse amahirwe yo gukorana na unicef burundi muri porogaramu yitwa enfa journaliste baha amahirwe abana baba bafise imyaka cumi n'ibiri gushika kuri cumi n'itandatu yo kwimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru mugabo ubikorera abana kuvugira abana bari mu bibazo abana bari mu ibarabara abana b'abarbinos abana bari mu miryango y'abatwa ingorane ba- bahura nazo rero niho natanguye kwiyumvira ati ego nibyo nabavugiye kuri radiyo nk'uku turiko turabigira mugabo ni igiki kindi nanokora kuko u- naganiriye n'umwana yabuze ikaye imwe canke isitiro imwe kugira aje ku ishuri none ni igiki nka chancel noshobora gukora kugira uwo mwana aje ku ishuri aronka iyo kaye aronka iyo karamu rero niho natanguye kuza bon ntibyari byoroshye kuko nta buryo nari mfite nari mfite- nari ndi umunyeshuri nanje hama mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuronka formation yitwa social media for social change ingene twokoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhindura ikibano cacu niho ni- namenye yuko ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ushobora kwegeranya amahera ugakora ibi- imigambi uba ushaka kurangura ku buhinga ngurukana bumenyi hariho amagrant ni abantu bashobora gus- gu- gushigikira imigambi uba uri kurakora ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ibyo byose dushaka dukeneye nk'ubumenyi canke nk'uburyo kugira twiteze imbere ca- duteze imbere n'ikibano cacu niho rero naciye ntangura kuzandagira ama fundraising ku ma eh, kwegeranya uburyo ku ma nkoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwo gufasha abana b'u Burundi none muri icyo gikorwa wagira uratera intambwe imbere urabona ibindi bindi bikenewe kuko utanga igikorwa nk'icyo wavuze yuko uca usanga hari ibintu byinshi bikenewe Ah, uburyo kugira ngo ubwegeranye kuko ndazi hari urwaruka rwinshi nabwo ruvuga ati mbega nofasha gute mbega nohera he uburyo ni buke wewe utanguye kwegeranya ubwo buryo ku mbuga ngurukanabumenyi marezo sosiyo wabonye ari ikintu coroshe novuga yuko bitoroshe ntibyoroshe kuko utegereza gu novuga guti gukonvenka abo bantu ba- bagushigikira ukabereka yuko ayo mahera bayatanze u- atarayo ataraya chancel yo kwiteza imbere canke yo kwinezerezamwo mugabo ari amahera agiye gukora imyambaro umwana nge- mvuze ngo ngombe nugurure kantine scolaire nk'akaro kuba turafise kantine scolaire aho tugaburira abana bava mu miryango y'abatwa iminsi yose gura kwa mbere gushika kwa gatanu mu ntumbero zo kurwanya eh, igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara hamwe no kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka itanu ni muri site village yitwa Busekera iri muri commune Bukeye intara ya Muramvya nk'ubu mvuze nk'akarorero mvuze nko kuri uwo mugambi mbwira abantu bankurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Instagram kwa mfise abantu benshi bankurikirana abantu barenga ibihumbi cumi na bine bankurikirana ndababwira ati mfise umugambi umeze uku n'uku n'uku nkeneye uburyo bungana uku n'uku n'uku ufise ica nterera yoterera tukabikora canke nko kwegeranya ibikoresho vy'ishuri nk'ubu urabona ku icenda kurageze nahone ndabigira ugasanga abantu baritanze hari umpaye ikayi imwe umpaye ikayi ijana umpaye ikayi igihumbi ego nuko ndabigenza turaza kuganira ku bindi bikorwa byinshi bijyanye n'ibyo kuko hari igihe ujya mu ntara zitandukanye ugatanga amakaye ugatanga imfungurwa nk'uko bivuze Ah, tu- hama twongere tunagaruke kuri uwo mugambi wa yali ibyo Yego.
wizemwo muri wo Mhm.
Ah, twizere ko mu kanya kari imbere na greta ah, kati ya greta zoba yashitse reka duhue- duhere ku bari kuri facebook Ah, kuri facebook turafise ben ku murongo wa telefone amahoro neza ego amahoro neza mwiriwe mwiriwe neza muri amahoro namwe turaho turashima na chancel turi kumwe ego akabazo nari mfise uwo- iyo opportunity umuntu ayironka gute kugira ashobora nawe kugira ego urakoze Ego.
reka tumuhe ijambo chancel ego iyo opportunity iminsi yose mu kwezi k'umunani eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niyo naba ntihenze iminsi yose mu k'umunani baratanga eh, n- ba- wiyandikisha ukoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi ni link batanga hama ukiyandikisha bakubaza ibibazo byinshi biba bijyanye n'umugambi ukora na parcours yawe amashuri wize aho wakoze eh, ibikorwa uri kurakora hamwe n'ibindi bibazo bijyanye n'ubuzima busanzwe nk'akarorero nka jewe um- um- umwaka uheze mu k'umunani niho nari na purayinze barashobora kukubaza ibibazo bijyanye na covid ko urabona yari mu gihe iheze covid bakubaza eh, ico yoba yarakononeye ingene washoboye kuvyitwaramwo n'ibibazo bisanzwe gusa bigufata umwanya ukiyumvira ugashiramwo ubwenge kuko urumva ni ihiganwa nababwiye yuko twatanze intuze zacu turi abantu ibi- ibihumbi mirongo itatu na bitanu hama batoramwo ibihumbi batoramwo amajana indwi twagize turi ibihumbi mirongo itatu na bitanu batoramwo amajana indwi ni higanwa utegerezwa gutegura neza intu urwandiko urwandiko rwawe ukarutegura neza kugira ruronka amahirwe y'uko ari wowe batora uwo ari we wese u- umujene aba afise u- urwaruka afise imyaka mi- guhera kuri mirongo ibiri n'itanu gushika kuri mirongo itatu n'itanu kandi avuga neza icongereza kuko inyuma y'uko utanga i- iyo urwo rwandiko rwawe baraguhamagara ukaja gukora interview ikibazo co kuvuga muri ambasade ya amerika mu burundi hama bagatoramwo ababo baba bakeneye nyambari batatu bagatoramwo batatu nyambari bangahe bagatoramwo abo nyene baba babikwiye baba basumbije abandi ego none akabazo iyo link iyo link umuntu atayironka hehe canke bayashira ku marezo sosiyo atandukanye ego bayishyira ku marezo sosiyo atandukanye eh, urashobora kuyisanga kuri ambasade kuri ama- amas- amarezo sosiyo ya ambasade ya amerika kuri yari urashobora kurondera yari washington eh, mandela wa washington fellowship eka n'abandi bantu benshi bara n'ibinyamakuru bitandukanye iyo hageze usanga bayi- babi- bayishize ko bahamagarira urwaruka rwinshi kugira rwi- rwiyandikishe nk'ubu nk'umuntu ari bururi nkagenda ibururi mu- mumfasha gute Uh, jewe ku ruhande rw'iwanje nivugiye kuba nabonye yuko mu Burundi ha- batora bake baha amahirwe bake nafashe ingingo Mm.
yuko ninagaruka mu Burundi nibugurura iyo iyo link nibatangura guhamagaza kandi nzogira amasession nzogira mpurize hamwe urwaruka mbona yuko goshobora kubi, kubigira ndabafashe ku, kwa playinga ndabafashe kuzuza rero urashobora Mhm.
gukurikirana u- kunkurikirana ku buhinga ngurukanabumenyi nitwa chancel bamuhaye nzogira poste yo guhamagara abipfuza yuko nobafasha ndabafashe nawe urumva noshobora kugufasha
kati ya greta iradukunda akaba ari ku murongo wa telefone twari twizeye ko tuza kumubona muri studio ariko byagoranye gato ariko turi kumwe Ha, ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bari hano i washington mu mugambi wa mandela washington fellowship ah, watangurijwe na perezida barack obama mu gufasha urwaruka rw'abanyafurika rero katya tubwire muri make nawe waje ngaha muri amerika muri uwo mugambi uri umwe mu baronse ayo mahirwe Ah, waje kuyihe kaminuza waje mu nyigisho zimeze gute Ko, eh, ndabashimiye cyane ubwa mbere kube- ku butumire mwaduhaye em, jewe naje muri leta zunze ubumwe za amerika kuri universite ya jackson state university muri mississippi hama naje muri track ya leadership in business kuko mu buzima busanzwe mu byo nsanzwe nkora ndu- ndi mu mu entrepreneur em, ndafise ishirahamwe entreprise yanje eh, ikora mu bijanye no gukingira ibidukikije ikabifatanya eh, n'ibyo twita ubukorikori a dukoresha icyatsi kimeza eh, kirandaranda cyane cyitwa jasando gikorera mu mazi tugakoramo ibisharizo bitandukanye n'ibikoresho byo mu nzu ibiseke ibisharizo eh, n'ibindi bintu byinshi ego aha mm, none muri kano kanya ne twa twaje muri washington dc kugira ngo duhure na n'urundi rwaruka amajana indwi Mhm.
rusanzwe ruva muri afurika narwo nyene rwaje muri uyu mugambi rwari rusanzwe ruri mu yandi ma universite ego E, i- ico- ivyo bikorwa ukora vy'ico catsi uh, wabigiyemwo gute wabimenye gute ko ari ikintu gishobora guhingurwamwo ibindi bintu kuko turumva ko uh, amerika iraraba ati urugwaruka rurafise kazoza reka tubashiremo ubu buryo baje basubire batere iyindi ntambwe kugira ngo bafashe abandi bari mu kibano wewe ico catsi wakimenye gute vyagenze gute icatsi icatsi rasendo nakimenye kuva nkiri muto cane narakurikirana ibiganiro haba kuri televiziyo canke kuri radiyo hama i- hariho rero uwahora ari umushikiranganje w'ibidukikije ari we albert mbonerane ntako atagize ico gihe ngo ahimirize naza ko naba narise nk'imyaka itandatu kuduga nakuze ndayumva ariko maze kugera muri universite